Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgal galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa jimaataa hagayya 11 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 5 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bulchiinsa mootummaa naannoo saba sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa akka haaraatti caaseffamni hojjetamaa jiruufiin magaalota teessoo tajaajila biiroolee gurguddoo jedhaman kudha sadii ni qabaata jedhamuu isaatiin mormiin ammumaan isa mudachuu isaa. as waashingtan diisii keessa kan jiraatan lammiileen itoophiyaa uummata amaaraarra. sarbamiinsi mirgaa ga'aa jira jechuun hiriira gaggeessuu isaanii fi akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophiin labataa yeroo isaa eeggatee kan isiniif dhiyaatu ta'a amma oduutu asaana gara bifiqaaduuttan isin dabarsa.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Ani Bafqaaduu Morodaati. Mootummoonni biyya Awustiraaliyaa, Jaappaan, Niwuziilaand, Yuunaayitid Kingidamii fi Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti adeemaa jiru. Du'iinsaa fi tasgabbii dhabiinsa siviilotaa uumuu danda'a jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ibsi waloo biyyoottan kanarraa jimaata har'aa ba'e kun gareewwan walitti bu'insicha keessatti hirmaachaa jiran akka siviilotaa fi eegumsa taasisan akka mirga namoomaa kabajanuu fi waldhabdee isaanii akka walitti dhufanii karaa nagaatiin hiikan gaafatee jira. Haaluma wal fakkaatuun waajjirri gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessatti argamu. Embaasonni biyyoottan Faransaay, Jarman, embaasota biyyoottan Awurooppaa kudha sagal dabalatee haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti mul'achaa jiru akka isaan yaaddesse himuudhaan ibsa waloo baasanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin ochaan walitti bu'iinsa naannoo amaaraa keessatti taasifamaa jiru kanaan kan ka'e gargaarsi namoomaa bakka namoottan kumaatamaan lakkaa'aman wal waraansa sudaan jala baqatanii qubatanii jiran magaala matammaa hin geenye taasisuu isaa ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa jimaata har'aa baaseen balaliin xiyyaaraa dhaabbachuunii fi daandiin cufamuun isaa akka gargaarsi baqattootaa fi hin geenye taasisuu isaatiin alatti tajaajilli intarneetii waan hin jirree fi hagayya sadii bara 2023 jalqabee haala baqattoota kanaa hordofuun akka rakkisaa ta'e beeksisee jira. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen koree fannoo diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan namoottan lola irratti madaa'anii fi dhukkubsatoota gargaaruudhaaf kan oolu meeshaalee wal'aansa fayyaatii fi dawaalee adda addaa hospitaala addaa magaala dabra biraan jiruu fi hospitaala yuunivarsiitii gondorii fi laachuu isaa ibsee jira. Karaa biraatiin magaalaa guddicha naannoo Amaaraa Baahirdaar keessatti dhaabbileen daldalaa gamtokkeen ammayyuu cufamanii akka jiran jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni magaala Baahirdaar kun yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin roobii dheengaaddaatii jalqabee haalli nageenyaa magaalichaa waan fooyya'insa agarsiisee fi konkolaattonni socho'uu kan jalqaban yommuu ta'u, buufanni xiyyaaraas tajaajila kennuu eegalee jira. Mootummaan gama isaatiin warreen tajaajila hawaasaa kennanuu fi magaalota Baahirdaar, Gondor, Dabra Birhaan, Dabra Maarqos, Shawaa Roobiit, Laalibalaa fi magaalota biroo keessatti argaman guyyaa kaleessaatii kaasee akka hojii jalqaban gaafachuu isaa Kenedii Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira.
Bulchiinsa mootummaa naannoo sabaa sablammootaa fi uummattoota kibbaa akka haaraatti caaseffamaa hojjetamaa fi jiruun magaalota teessoo tajaajila biiroolee gurguddoo jedhaman kudha sadii ni qabaata jedhamuu isaa fi magaalota tokkoon tokkoon isaaniif biiroo warra madaman ammumaan mormiin isaan mudateera. Mormii uummataa magaalaa Arbaa Mincitti sababa kanaan ka'eeru har'a guyyaa sadaffaa isaa qabateeruun manneen daldalaa fi kanneen hawaasaaf tajaajila kennan cufaa jiru.
Mormiin jiraattonni magaalaa Arbaa Minci taasisaa jiran kun Filannoo magaala guddicha bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa ta'uu qabuun walqabatee akka ta'e kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos kun yommuu riifarandamiin bulchiinsa haaraa hundeessuu taasifame Arbaa Mincii akka magaala guddicha naannoo ta'u waadaan akka seenameefii ture jiraattonni magaalichaa dubbachuu isaanii ibsee jira. Haa ta'u malee ittuu waadaan kun hin kabajamin magaalli biraa akka teessoo mootummaa naannichaa ta'u filatameera. Magaalota naannichaa ja'a filataman keessaa sadan isaanii teessoo seera tumtootaa kan seera raawwachiiftootaatii fi teessoo seera hiiktotaa yookaan abbootii seeraa akka ta'an filatamanii jiru. Yaadaawwan dhimma kana irratti kennamaa jiran akka jedhanitti magaalottan filataman ja'an akka magaalota teessoo mootummaa naannichaa ta'anii walqixa kan ilaalamanudha. karaa biraatiin magaalli arbaa minci magaalota biroo irraa caalaa bulchiinsa naannichaatii fi wiirtuurra kan jirudha jechuudhaan jiraattonni magaalichaa himuun isaanii gabaasa kana keessatti eeramee jira.
saba amaaraa irratti miidhaan eenyummaa irratti hundaa'e waggoottan hedduudhaaf qaqqabeera kan jedhan lammiileen dhalattoota itoophiyaa kamisa kaleessa as magaalaa waashingtan DCtti. Fuullee ministeera haajaa alaa mootummaa yuunaayitid isteetsitti hiriira bahanii mormii isaanii dhageessaniiru. Bafiqaaduun bal'inaan nutti hima.
Balaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuu yeroo ammaa saba Amaaraa dura dhaabbatee jira kan jedhan qindeessitoonni hiriira kanaa yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessatti garee hidhatee mootummaadha wajjiniin wal falmaa jiru faannoo jedhamee beekamu akka deeggaran ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa garee hidhatee naannoo Amaaraa keessatti socho'aa jiru kana hoomaa finxaaleeyyiitootaatii fi saamtota jedhee maqaa itti baasuus hirmaattonni hiriira Waashingteen garuu jechichi garee mirga saba Amaaraatiif loluu fi maqaa biraa kennuudhaan uummata Itoophiyaa biroo wajjiniin wallabsiisuudhaa fi waan yaalamaa jiruudha jechuudhaan akka mormu beeksisee jira. Hiriira kana irratti kan hirmaatan miseensi koree adda biyyaalessaa Amaaraa kan idilee addunyaa Ermiyaas Shibashii akka sagalee Ameerikaatti manitti faayidaan hiriirichaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaa fi warreen adda saba Amaaraa deeggaruudhaan alatti Yuunaayitid Isteets hokkoraawwan eenyummaa irratti hundaa'uudhaan taasifamaa jiran dhaabsisuudhaa fi dirqama idilee addunyaa irratti qabdu akka raawwattu gaafachuudhaa fi akka ta'e ibsaniiru. Hiriirri mormii kun magaalota Ameerikaatii fi Awurooppaa keessatti akka itti fufu qindeessitoonni hiriirichaa ibsuu isaanii sirna hiriirichaa irratti kan argame gabaasaan VOA Habtaamuu Siyyumee gabaasa isaa keessatti eeree jira.
Pireezidaantiin Niijer kan fonqolchaan aangoorraa kaafaman Mohaammed Baazuumii fi maatiin isaanii hanga ammaa miseensota eegdota masaraa isaaniin qabamanii to'annaa jala jiraachuun hedduu na yaaddessaa jedhan. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees ibsa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'ame kan dubbifameen Mohaammed Baazuum haalduree tokko malee hatattamaan to'annaa oolfaman jalaa akka gadhiifamanii fi aangoo pirezidaantummaa isaaniitti akka deebifamanis gaafataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an Farahaan Haaq Mohaammed Baazuumii fi maatiin isaanii mana hidhaa keessa bishaan. Ibsaa elektirikaa fi nyaataa fi daawaa malee jiraachaa akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii odeeffannoo argateen qulqulleeffateeras jedhan ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteets gama isaatiin yeroo haalli hammaachaa dhufetti nageenyi mohaammed baazuum kan to'annaa jala jiranii hedduu na yaaddessaa jedheera. gareen humnoota waraanaa juuntaa kanneen fonqolcha pirezidaantii niijar irratti gaggeessaniiran dippiloomatii olaanaa yuunaayitid isteets tokkotti akka himanitti biyyoonni ollaa niijar bulchiinsa mohaammed baazuum deebisuuf humna waraanaa kan fayyadaman yoo ta'e mohaammed baazuum kan to'annaa isaanii jala jiru akka ajjeesan dubbataniiru jechuun aangawoonni biyyoota lixaa lama assooshieetid pireesitti himaniiru pirezidaantiin niijer mohaammed baazuum hooggantoota biyyoota afriikaa lixaa keessaa kan karaa dimokiraatawaan filatamaniiran gaafa adoolessa 26 bara 2023 fonqolcha mootummaa isaan irratti eegdota isaaniin taasifameen haadha warraa isaanii fi ilma isaanii waliin masaraa mootummaa niijer isa ni'aamey jedhamu keessatti to'annaa jala jiru gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo mootummaan israa'el namoota hidhata lammummaa biyyattii qaban dhibba lamaa ol ta'an bakka tibbana walitti bu'iinsitti hammaatee jiru naannoo amaaraa keessaa baasuu isaa beeksisee jira. Bafiqaadu.
Ibsa waajjira muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naatnaahu irraa ba'e caqasuudhaan maddi oduu Ajaans Firaans Pirees akka gabaasetti namoottan dhibba lamaa fi afurtama ta'ani. Caalaan isaanii lammiilee Israa'el ta'anii fi warreen lammummaa biyyattii argachuudhaaf mirga qaban naannoo Amaaraa keessaa bahuu danda'anii jiru. Muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjaamin Naatinaahuu ibsa kophaatti suur sagaleedhaan kennaniin namoottan kun magaalota Gondorii fi Baahirdaar irraa gara Finfinneetti dabarfamanii dhiyeenya kanattis gara Israa'elitti imaluudhaaf akka jiran. Ibsuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Israa'el bara kuma lamaa fi digdamii tokko namoottan kuma sadii ta'an Itiyoophiyaa keessaa baasuudhaaf akka danda'u fedhii agarsiisuu isaatii fi warreen kana keessaa caalaan isaanii magaala Gondor keessatti akka argaman gabaasni kun eereera. Lammiileen hawaasa Juushii Itiyoophiyaa keessa jiraatan ammi tokko bara kuma kudha sagaliif saddeettamaa fi jalqaba bara kuma kudha sagaliif sagaltamaa gara Israa'elitti geeffamanii jiru. Bara kuma kudha sagaliif sagaltamii tokko immoo. Sochii Opereeshin Salamoon jedhamuun sa'aatii soddomii ja'a keessatti namoottan kuma kudha shan ta'an xiyyaaraan gara Israa'elitti geessamuu isaanii oduun kun yaadachiisee jira.
Magaalaa Finfinnee keessatti bakkeewwan jaalalleewwan saala walfakkaataa itti fayyadaman jedhamee shakkame irratti humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhachuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira.
Akka gabaasni kun jedhetti bulchiinsa magaala Finfinneetti biiroon nagaatii fi nageenyaa hoteelota, manoottan nyaataa, manoottan keessummoonni keessa boqotanuu fi bakkeewwan bashannanaa warreen saala walfakkaataa qaban quunnamtiidhaaf itti fayyadamamaa jiru jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Dhimma kanaan wal qabatee abbaan mana keessummoonni keessa boqotanuu tokko to'annoo jala yommuu oolan fuula durattis warreen haala cubbamaadha jedhame kana irratti hirmaatan akka adamsee tarkaanfii itti fudhatu poolisiin magaalichaa ibsuun isaa. beekameera gaanaadhaa fi ugaandaa dabalatee biyyoottan afrikaa hedduun walquunnamtii warreen saala walfakkaataa qaban gidduutti taasifamu akka yakkaatti kan ilaalan yommuu ta'u itoophiyaa keessatti dhimma kana irratti dhiiraanis ta'e dubaraan hirmaatanii argamuun amma hidhaa waggaa kudha shaniin waan isaan adabsiisu akka ta'e ni beekama dhimma kanaan walqabatee gareen mirga warreen garee walquunnamtii saala walfakkaataa irratti hirmaatanuuf falmu mana guraamaayilee yookaan house of guraamaayilee jedhamee beekamu tarkaanfii mootummaan itoophiyaa warreen kana irratti fudhachaa jiru mormuudhaan ibsa akka baase gabaasni rooyitor kun dabalee ibsee jira. hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin nagaan tura.
galatoomii bafiqaaduu kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru mootummaan keeniyaa kanneen seeraan ala dhala namaa deddeebisuun daldalan irraa namoota baraaraniif iddoo qubataa qopheessitee jirti kaayyoon deeggarsa kanaa namoonni yakka kanaan miidhaman mudannoo suukkaneessaa kanaa irraa akka bayyanatan jireenya isaanii deebisanii gadi dhaab. dhaabbatanii fi namoota dhala namaa deddeebisuun daldalan irratti himannaa dhiyeeffatan gargaaruuf akka ta'e dubbatu aangawoonni keeniyaa gabaasa viiktooriyaa aamungaa tujubeetu dhiyeessa.
naansii nijeeruu bara 2014-2020 tti giddugaleessa bahaatti hojii argachuuf yaaliin isheen goote lamaan gara haala suukanneessaatti akka jijjiirame dubbatti. yeroo lamaanuu waajjira tokko keessatti akka hojjettu waadaa galamee fi kana mannaa mana dhuunfaa bakka humnaa ol hojii hojjettuuf rukuttaan irratti raawwate keessaa akka hojjettu ta'e.
kumaliza kazi ama for example naosha huko kwa balcony mtoto wameamuka na huku hivi wanamsumbua wana na si kusikia wakiamuka anakuja huko na bradha zake wananichapa.
yoon hojii hanga tokko hin xumurre ta'e. na rukutu yookaan immoo fakkeenyaaf yoo daa'imni isaanii boo'ee isaan jeeqe sababa an bakka biroo qulleessuutti jiraadhee daa'imni boo'uu hin dhageenyeef jecha abbaan mana sanaaf obboloonni isaa nareebuu jette nijeeruun deeggarsa garee gargaarsaa haart keeniyaa jedhamu tokkoon achii ba'uu dandeesseetti garuu aangawoonni akka jedhanitti kan ishee adda ta'uu isaati. kanneen miidhaa nama seeraan ala deddeebisuuf saaxilaman hedduun ammallee bakka akkasiitti akkuma danqamanitti jiru jedhu. amma mootummaan keeniyaa kanneen gocha seeraan alaan nama deddeebisuun miidhamaniif bakka qubsumaa qopheessaa jira hedduun kanneen haala akkasiirraa dandammatan bakka jireenyaan qaban kun immoo isaan gargaaruu akkasumas namoota seeraan ala isaan deddeebisan qorachuuf rakkisaa itti ta'uu aangawoonni dubbataniiru.
Qorannooleen itti fufanii waan jiraniif akkasumas deebi'anii hawaasatti makamuu waan isaan dandeessisuuf bakka nageenyi isaa amansiisaa ta'u keessa tursuu qabna. Kanaaf ofitti amantaa akka horatanii hawaasa waliin jiraachuu akka danda'an ogeessota damee adda addaa irratti hojjetan kanneen isaan gargaaran illee qabna.
Mootummaan akka jedhutti lammiileen keeniyaa hedduun waadaa hojii toora intarneetiin argachuun sossobamanii adda durummaan biyyoota giddu galeessa bahaaf biyyoota gama bahaa kanneen akka laawos maleeshiyaaf taayilaanditti ergamu. jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa eegumsi namoota gocha seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilamaniif taasifamu keessumaa afrikaa keessaa hanqina guddaa qaba hangi tokko dararaa bifa hedduuf saaxilamu hin du'us. dhaabi bu'aaf hin hojjenne kan harti keeniyaa jedhamu kanneen akkasii gargaaruu irratti hojjetaa jira raadeek malinuuskii daayirektara garee kanaati.
therapy medical intervention or we support them to restart the, the, the, the plants.
gara biyya isaaniitti akka deebi'an yookaan immoo deeggarsa bifa adda addaa kan akka deeggarsa seeraa fi deeggarsa wal'aansa fayyaa akka argatan. yookaan karoora qaban deebisanii akka jalqaban gargaara.
nijeeruun egereeseef karoora qabdi barnoota rifeensa miidhagsuu barataa jirti gareeleen gargaarsaaf aangawoonni mootummaa namoota seeraan ala nama deddeebisuuf saaxilaman hedduu oolchuu akkasumas kanneen seeraan ala isaan deddeebisan itti dabalaa seeratti dhiyeessina jedhanii abdatu.
Rakkoo wal waraansaan Sudaan keessatti gargaarsa namoomaan dhaqqabee jiruun gareen gargaarsaa walitti qaban arjootomtarraa maallaqa doolaara biiliyoona tokko qabxii shan walitti qabaniiru. Naannoowwan walitti bu'iinsi jirutti gareen gargaarsa bu'aaf hin hojjenne gargaarsi namoomaa walitti qabamuu ibse garuu maallaqicha hanqachuun rakkoo biraaf saaxiluu malaa jala. Namoonni Sudaan irraa sababa wal waraansaan gara biyyoota ollaatti baqatanii jiran immoo gargaarsi namoomaa isaan dhaqqabaa waan hin jirreef gara biyya irraa dhufanitti deebi'aa jiru jedha gabaasni Heereni Wilkins sagalee Ameerikaaf erge akka itti dhiyaata. Anaawul namoota kuma dhibbootaan lakkaa'aman kanneen yeroo dhiyoo waraana Sudaan keessaa baqatanii godaanan keessaa isa tokko haala magaala guddittii Sudaan kaartuum keessa ture yommuu ibsu.
The conditions people are going through in Khartoum are extremely bad. Many want to get out but can't do so because of the financial difficulties of finding money for transport.
Akkas jedha haalli uummanni kaartuum keessa jiru baay'ee hamaadha. Baay'een isaanii gadhiisanii ba'uu barbaadu garuu ba'uu hin dandeenye sababiin isaa. Rakkoo maallaqa geejibaaf waan qabaniif kanneen kanaan dura Sudaan irraa gara biyya ollaa Sudaan kibbaa reenkitti baqatanii jiran haalli achi keessa jirus hedduu badaa waan ta'eef garuma waraana irraa baqatanii dhufanii gara Sudaanitti deebi'uu barbaadu. Abuuk Xaayim lammiin Sudaan kibbaa kanaan dura baqarra ture amma kan deebi'eeru lammiileen Sudaan waan nyaatanii fi wantoota dhala namaaf barbaachisoo ta'an waan dhabaniif gara Sudaanitti deebi'uuf dirqamuu isaanii dubbata.
It's mostly hunger that drives people to go back to Sudan. If we're provided with food, health care and tents, then there won't be any need for us to go back.
Namoota baay'ee gara Sudaanitti akka deebi'an kan taasisaa jiru beela osoo nyaata kunuunsa fayyaa buufata yookaan da'annoo dhiyeessinee fi gara Sudaanitti deebi'uuf hin dirqaman. Namoonni biroon sagaleen Ameerikaa dubbise gara Sudaanitti deebi'uuf karoora akka qaban dubbatu. hooggantoonni hawaasaa immoo akka jedhanitti kanneen deebi'an baay'een akka jiranis himaniiru gareen gargaarsa bu'aaf hin hojjenne erga ji'a eebila waraanni sudaan keessatti ka'ee kaasee maallaqa doolaara biiliyoona tokko qabxii shan gargaarsa namoomaaf arjoomtotarraa walitti qabuuf yaalanis hanga ammaatti walakkaa isaa waan argataniif rakkichi ol guddatee akka mul'atu taasiseera maark wud garee baqattoota idil addunyaaf abukaatoo kan ta'e akka jedhutti. gareewwan arjoomtotaa akka addunyaatti jiran gareewwan miti mootummaa sudaan keessaa yookaan akka naannootti jiraniif maallaqa kennuuf fedhii hin qaban. amma qophii keenya torbanii dhimma dargaggootaa irratti kan xiyyeeffatutti ceenaa labata. Itoophiyaatti qormaanni biyyaalessaa kutaa kudha lammaffaa akka durii manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti kennamuun isaa hafe yuunivarsiitiiwwan keessatti kennamuu erga jalqabe inni bara kanaa marsaa lammaffaa isaati. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa barattoonni deebii akka walirraa hinhanneef murtii kana dabarsuu ibsus barattoonni bara darbe qormaata fudhatan dhiibbaa inni qabu himachaa turan. Haala isa baranaa irratti immoo qormaata jiru ilaalchise tigisti gammee barattoota dubbistee waan qindeeffatte qabdi kunooti.
Barattuu Jiloo Mallichaa hawwiin ishii bara dheeraa.
Dooktoreetii barachuu barbaada. Wanti duraan guddaan kana. Bakkuma carraan na dhaqqabu hundaa'an baradha duuba. Sila Oromiyaa keenya dhaqqabeen barbaada. Oromiyaa keessaa illaan bu'aa na dhaqqabeen fedha.
Abeel Takluu immoo barataa saayinsii hawaasaati. Innis mul'ata qaba.
Karoori koo durii kaasee biizinesi manaajimentii adda akkaawuntiingii kan barachuu barbaadu. Hawaasaa Bahaardar Jimmaa. Kana keessaa iddoo tokkotu naa ta'e nanawaa carraa bira biyya alaattis argadheenna.
Barattoonni kun lamaanuu barattoota kuma dhibba saddeetii fi kuma afurtamaa ol bara kanaa qormaata biyyoolessaa kutaa kudha lamaa fudhatan keessa'e. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa bara darbee bara kuma lamaa fi kudha afur ijoolleen yookaan immoo barattoonni qormaata yeroo fudhatan deebii akka walirraa waraabne murtii barattoota gara yuunivarsiitiiwwan dhiheenya isaaniitti jiranii geessuudhaan qoruu. irra gahuun yaadatamaa haala kanaan qormaanni yeroo kennamus hanbaranaa yeroo lammaffaadhafi jiloon godina booranaarraa yeroo qormaata fudhattu torban darbe jechuudha haala ture akkanatti ibsiti.
yuunivarsiitii booranaatii haalii ulfaata ture bultii jaakkan maatirraa namootaan buleen beekneen jiran bilbilaallee waliin argattu baqqananii dhukkubuu achii dhukkubuullee jijjiiraa isaati dhukkuban dammoo maatii si barbaachisa. Ijoolleen dhukkubdee achitti.
Ijoolleen maal ta'anii isaan dhukkube?
Namni duraaniyyuu dhibee gaggabuufa waan akkas akkasii qabu. Gibbiilleen rifuufa ijoolleen bakkeessa baay'ee dhukkubaniyyuu. Yaalaa geessan achi gibbi keessa hin jira ambulaansii illee hin jira fuudhaa geessaa turan.
Qormaanni baranaa qabiyyeensaa itti ulfaachuu an ibsitu jiloon. kana malees yuunivarsiitiiwwan keessatti barattoota walitti qabanii qoruun kun walumaa gala barattootaaf baay'ee ulfaataa ture jetti.
Kan waggaa dabaree ilaale waggaa dabaree ijoolleen danda'amillee kan akka malee dubbisanillee akka malee qabxiin jala diqqaatee man barumsa keenyaa yoo nama digdami afurii callaa dabareedhani. Sunirra sodaa qaba waggaa kallee akka akka hin taanedha. Intiraansiin hedduu ammoo akka namni yaade namaan ta'u jedhee yaada.
yuunivarsiitii mattuutti an qorame abeel karaa isaatiin yeroo yuunivarsiitiiwwan kana keessa qormaataaf bulanii oolan keessatti bakka bultiitii fi nyaata laalchisee haala ture.
Guyyaa gaafa wuxataa ganama sa'aatii lamaaf walakkaa irra baanee fi mana kan deemnee achi gallee harkatti seenneen dormii karaa sa'aatii sagal saddeetii irra qabanne dormii argachuu hin dandeenye ture guutee ture karaa jimaataa. Waaree booddee fudhannee karaa sa'aatii kudha tokkodha kan mana keenyatti galleenu. Hanqinni dormii baay'ee ture sidaati yookaan qulqullina hin qabu. Dibeetiin qulqullina hin qabu. Dormiitti illee nama seensuudhaa fi asiin guunne guuteeraa deemaa as miti kan keessan jedhanii baay'ee amma galgalaatti illee ijoollee baay'ee rakkataa turan achi deemanii. Salfii eeggatan iyyuu asii sa'aatiin fatanaafaa gahaa ture. Sarara darbee immoo nyaata sana nyaatanii ijoollee dhukkubsatan baay'eetu jira. Taa'anii fa'aa fattanamuu jalqabanii cugaarra jira maal jira maal jira bakka baasnee fa'aa baasnee fa'aa kennaa mana kennii fa'aa isaatiitti geessinu. Bakka baay'ee ana mataa kooyyuu amma fatanaa ji'oogiraafiidhaa fi histirii irratti taa'ee hojjechuu hin dandeenye ture. Akkuma isaatti guutee hin bahe.
Barsiistonni jechuudha warri qormaaticha geggeessan. Akkam ture isaanoo rakkoo keessan hubachuu isin qarqaaru irratti.
Afaan kan isaanii afaan Amaariffaadha kan isaan dubbatan. Naa nu ifaadhaan gaaffitashaa gaaffatashaa godhanu garee irrattis keessattis gaafa foonuu kennu kennamu wayinuu keessaa afaan nama tokko kaasanii warra hin beeknee fi toroggomaa fi hundinuu kaasanii kaasaatitti kaanii tamaariidhaaf warra dura jiru tokko tokko kaanii. Ijoolleedhaan akka kana akka kana godhaa jennee kaanee ibsaa fi turre afaan oromoon dubbatan.
Bara darbe barattoonni lakkoofsan xinnoo ta'an Walumaa gala barattoota kuma dhibba sagalii ol qoraman keessaa parsantii muraasni qofa qabxii yuunivarsiitii isaan seensisu argachuun barattoota bara kanaaf qoramaniifis yeroo gara qormaataa siiqa deeman akkasumas yeroo qormaataa yaaddoo guddaa itti ta'uusaa ibsan. Barattoonni kun silaa qormaanne akkuma durii mana barumsaa keessatti biyya beekan lafa beekan nama beekan biratti odoo kenname gaariidha jedhan.
Mana tamaariiquma irra jiran irratti achuma irratti walirraa waraabuu sana hambisuu yoo barbaadan asuma irratti cimsanii mana tamaariiquma irratti cimsaniitu otoo uffatanii jedhan bakkooti. Achi geessuun dura garuu achi geessinaa jedhanii erga wasananii immoo achi waan guutamuu fi qabu tamaariidhaaf guutuu.
Barattootaa fi adummaan manumuu fi dhibaanii fudhatanii wayi.
Sababni kee maal?
Sababni guddaan sababa namni achii dhukkubname achii qalmaaniin hundiqoo jiruufi sunumaaf.
Barreen gaddaa jechuunis bara kuma lamaa fi kudha afur yeroo duraatii barattoonni haala walfakkaataadhaan qormaanni kennameefis yeroo san yeroon dubbisu yaaduma walfakkaatu naa kennan maatiinis akkasuma. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Profeesar Birhaanuu Naggaa ibsa torban darbee xumuramuu qormaataa booda kennaniin rakkoolee xixiqqoo akka balaa konkolaataa miidhaa salphaa geessiseefaa malee qormaatichi nagahaan barattoonni odoo walirraa hin waraabin xumurameeraa jedhan. Miidhaan akkamii barattoota meeqarraa akka ga'e garuu ifatti waan ibsamin jiru. Komiiwwan barattoota biraa ka'an laachises hooggantoota ministeerichaa dubbisuudhaaf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne. Qophiin labataan irraas kanumaa ani tigisti gammeetii nagahan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Barana ifatti mallatteeffamuun seera walabummaa amantaa kabachiisu waggaa 25ffaa isaatu yaadatama. Dhimma walabummaa amantaa irratti ambaasaaddara addaa yuunaayitid isteetsi kan ta'an Raashiid Huseen waa'ee kana irratti dubbataniiru.
25 years of protecting a human right that is fundamental to the history of the United States, integral to our national identity and governance.
Seenaa Ameerikaa keessatti bu'uura isa ta'e eenyummaadhaa fi bulchiinsa biyyaalessaa keenyaa fi murteessaa kan ta'e akkaataa fooyya'insa heera biyyatti isa jalqabaa yookiin first amendment jedhamu keessatti ibsametti mirga namoomaa waggoottan 25 fi ittisuun imaammata dhimma alaa keenyaa keessatti qaamaa ijoo ta'edha. bara kana waajjirri walabummaa amantaa addunyaa mirga amantaa walaba ta'e kan miseensota waldaa amantaa fooyya'insa qulqulluu sheenziin warreen erga biyya isaaniitii baqatanii boodayyuu dhiibbaan hamaan paartii kooministoota chaayinaa irraa isaan muudataa jiru wajjiniin bal'inaan hojjechaa jira. Waggoottan dhiyoo kana keessatti hanga'oota paartii kooministii chaayinaa irraa dhiibbaa hamaatu isaan irra ga'aa jira. Manoottan amantaa bebbeekamoo ta'anis cufamaniiru.
As a result of our efforts in the IRF office and broader department efforts and coordination with Congress and other U.S. government agencies and NGOs, I was honored to welcome.
Waajjirri walabummaa amantaa addunyaa Koongireesii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhaabbilee mootummaa adda addaatii fi dhaabbilee miti mootummaa wajjiniin yaalii bal'aa taasiseeni. Miseensonni waldaa kanaa Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhufan buufata xiyyaara magaala Daalaasitti argamutti simachuu kootii fi kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Waldaa amantaa Teeksaas keessatti argamutti nagaadhaan ayyaana Faasikaa kabajuu isaaniitii fi gammadeera. Warreen sababa amantaatii fi amantii isaaniitii fi rakkatanuuf jenne akka lammii Ameerikaatti tokkummaadhaan dhaabbanna. Jechuu isaanii kan ibse gulaalaan mata duree walabummaa amantaa ittisuun mirga bu'uuraatii jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa kanumaan xumura.